mme phofi dumelama age le kae re teng re a leboga ke kopa gore eh. o koretse kgatiso e gore eh ka fa ntle ka fa go diragalang wa go dirang ha o ka tsatlala ke tšhomi ya gago tsala gago gore ba mosotla kwa gae ke tla botsa a parent gore a tle go nthusa go bua le her parent or his parents Βγήκω Παχμαϊμάδα for Moto as well now for two weeks or maybe more weeks than that. So she, he or she can have a little fun. And after a while time, we can discuss how we treat her bed with my mother so good and healthy meeting with the adults and the teacher, little mama. Yeah, ma. okay um mm. mm. of caroline o tlile ngwananyana o a re <laughs> ke motlile ga ka motsa sentle go ka wa ka motsa sentle ya loka mme mm. potso mo go yena e ne le mama mama wa gagwe a mmotsa gore ha ka re a na le tsala a ba lemoga gore tsala e ya ya ya kgokgontshiwa a ka dira eng eh o na le dikakanyo tsa bongwana tsa go okay nka bolelela dibatsadi ba gagwe nka bitsa mogolo a nthusa kgotsa ka bitsa ka bolelela le baruta bana ba teng mo le bagolo ba mm-hmm. bangwe mm-hmm. a re a ka nna le yana dibekenyana tse pedi gore ke ipotsa gore mo bekenyaneng tse pedi tseo ba yo irang ka gore mothonyano ga fete dilemo di le lesome sentlentle o ka re ngwaga tse supa mme tlhaloganyo yona e teng gora gore o a rutiwa o tlhola utlwa go buiwa ee bana bona ba rutiwa ba rutiwa ka yona tshotlako eh, ya bona ya bana mm. ka one ke child abuse a kebe gape le ko dikolong ba setse ba rutilwe le toll free number e ya rona e re e berekisang ena mm. so ngwana o mongwe le o mongwe ka a le mo ruta gore a nne le number ena ya go report-a mm. mara ga a sa kgone go founela number e wa kgona go fela gore a bolelele morutabana a bolelle motho o mogolo a le tshepa mm. ka go nna go ga a ke na go bana ba tshaba mm. ka bana bana bana le go tshaba gobe ga ka bolela a bua le le le batho ka ka gobe tsala ya gagwe ya ya ya tshukiwa go mm. ga e tswang o tshabela o tshaba gore tsale ya gagwe le yona e tla ate eh, go tsa tswelela pele ya supiwa le ena a ba a tsena mo tshokong e ba mm, mosotho mm. so ke yona e gore a bolelele motho o mogolo a mm. bolelele morutabana a bolelele baruti ba teng um ba na le legal requirement ke dibitsa legal they are legally required to report so batho ba tshwana le baruti ba ba tshwana le ma-teachere batho ba bagolo ba kgona go reporta eh ba thuse ngwana ona gore ba reporte kao ya bana ba bangwe batho ba ba dirang bana yana ba be ba dirilwe ke eng ba ba sotlakang bana ba ba ba betelelang o mongwe a ba mmolae o mongwe o mbeteletse fela ngwana o gobetse ba bangwe ba ba sotlaka ka fela ngwana o a betsa ka kwa mo makwalodikganyeng le mo dithelebišeneng re tlhole re bona gore batho ke ba ke mmele rre ba sale ba sotla ka bana dingwaga di le tlhano ba ba tswaletse ka mo ntlong ba bangwe ba ba bofile ga ba ba fe dijo go ape go dirwa keng hmm, itse auslin di le bareetsi re tshwanetse re boele morago go itse mabaka kgolo a go tla yang go be le abuse ke ka ka gore abuse tshotlako ke go sa tshware selo sentle or motho sentle mm. so e tswa mo bo wena and gantsi e batho Kito wakam, kama wakam, wakam kolo a hove, yon wana asot a kwe ki moutou mou kolo, ove ki moutou a di wakache. Ki, ki de we yon akam yon moutou, ho ho hende la stres se kate. O kon a li di lote di etan hove sen yon mou mou pilo. O kon a li di lote yon mou mou mou pilo. A ho kon yon mou mou mou mou pilo, wawo manya, ga o itse gore o mo tshware yang ngwana ona so ga ntse e e build up or e, e ntse e bokaganela nthoena pension ya gago ka mo wena ga o itse go tshwara ngwana sentle ga o itse le gore o tlhokomele ngwana sentle yang mm. so jaaka o le motswadi gore o mme or o ntate o tshwanetse o ithute go tshwara ngwana sentle ka gonne re na le mathata mo malapeng mathata a mantsi mo lapeng ditšhelete um re na le mathata le ko mosebetsing go fitlha gae o utlwa ngwana a ntse a bua a go bolela dilo tse dintsi nako ngwe ga o kgone go moetse o kgone go mo thusa so ntho e etsang ka pele selo se se etsang ka pele wa exploda ke ba bitsa batho ba ba exploda then e ba violent wa mo betsa mm. wena se sianela go mo betsa and then nako nngwe o mo o wa mo because wa like ko wena o batla gore o ntshe frustration e le mo wena ka o ga o itse o handle ya ntho wena o lebeletse mabaka a gago tsa mosebetsi o batlotsa sele selese o na le mathata a gago ngwana o go botsa dilo tse dintsi ga o batle o mo fa eh, ga o batle o mo sekelela tsebe o mo felela pele so ke yona ntho ya gore go na le mathata le stress di bitsa stress component ya teng go na le stress mo bathong so go sa ithuti o le motho o maikutlo a gago ga se a matlafala mo wena o ithusegang o tlo ba le bothata ba gore le ga motho o mongwe a tla ore le ngwana a bua ka ngwana ke ene e, e bang victim ka o monnyane ga a kgone go ikemelela le ga ntse a na le ditokelo di-right tsa gage mara ga kgone ikemelela ka go ngwana o monnyane jaaka motho o motona go ka moomanya a ka go ikomanyetsa le ena a go betsa e re ke botse mme phofi re ye ko bokhutlong ba puisano ya rona gore ke matshwao a feng a motho ka lemogang ka pele kgotsa ke se se ka go lemosang ka pele gore mare ngwana o ka re go na le something go na le sengwenyana se se sa mo tshwareng sentle ngwana o sotlakwang nako nngwe ga a bontshe ka gonne o ka re lebeletse go maybe re tla bona matshwao ka mo mmeleng go o na le mabadi o na le um o rurugile so nako tse dingwe ga re bone dilo tse di tshwanang le tseo so ga re le batho tshwanetse re lebelele matshwao a tshwanang le ngwana o nang le poifo ga ga especially e ha batswadi ba gage ba le gaufi o na le wa ba tshaba and ga ba tshaba o itshwarelela thata ka batho ba bangwe ba bagolo okay e, e be go ba le bana ba wa mona go ngwana o na ha ha ha di sentle o o jela ko tlase and then ha tlhokomele o bo bona le ngwana o o phelang a gobetse and a na le a phela a bandeditse thata o phela a beilwe di-bandage o bona fela gore go na le seo se ga bolwetse ba gagwe ga bo tlhaloganye e, e be go ba le bana ba bangwe ba tshaba ba ba thaba go ba le bana ba bangwe ngwana ke go phela a a a a ipetse go thoko mm. so ha tshaneke ene matitšhere gantsi ba bona bana bana go e, e, go di diphaposing ka one ba bona bana bana ba ga ba go ithata ga ba ga ba ba le bana le low ntena concentration level ngwana teng o fela eh, eh o fela ke concentration a gagwe ka pele ga kgone go go go nna nako e telele a utlweletse ore ga a kgone le go go go tsamaisa dithuto tsa gage sentle marona e re re emise teng fela fa re tlatle re bua gape re tle re re ngwana o sejo ka gore wa tlhakanelo re tle re bue gape ka tse dingwe tse di tsweletsang tseo matshwao a mangwe a fetang a ntse wa bua ao mm, mm, mm. ke lebogile marona okay go lebogile mmale